iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibyo washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora kudusanga no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya gatandatu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mu kiganiro cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu uyu munsi nifuje ko tugaruka ku ngaruka z'icyorezo kimaze kogogoza isi kuva covid cumi n'icyenda yadutse ku isi mu mwaka ushize yagize ingaruka zitandukanye ku bantu ku giti cyabo ku miryango bahuriyemo no ku bihugu muri rusange uyu munsi turareba zimwe mu ngaruka iki cyorezo cyagize ku muryango imro bisobanuye ihorere munyarwanda organization umuryango ufasha mu iterambere mu rwanda mu byiciro bitandukanye ariko ukibanda ku by'ubuzima harimo ibijyanye n'icyorezo cya sida turaganira rero na bwana jules mugisha ushinzwe porogaramu z'umuryango ihorere munyarwanda turaba turi kumwe kandi na bamwe mu bagenerwabikorwa b'uyu muryango bari mu bice bitandukanye by'u rwanda reka rero tubanze twakire bwana jules mugisha jules uraho urakomeye
amahoro ye ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane
ye kuba twumva ye kuba twumva imuro ni muryango ki abadukurikiye muri uyu mwanya batawuzi
murakoze cyane muri rusange imuro bivuga ihorere munyarwanda organization mu magambo arambuye akaba ari umuryango utari uwa leta kandi bita ngo cyangwa ong ukaba ukora wibanda cyane ku burenganzira bwa muntu ndetse no guteza imbere ubuzima bw'abatishoboye aho hazamo ibijyanye n'ubuzima ndetse no guteza imbere ubuzima bw'abatishoboye nk'uko nari mbivuze nk'uko mubivuze ikiganiro ni icy'ubuzima ubwo baganiriza muri make ku bijyanye n'ubuzima twibanda ku buzima cyane cyane mu kurwanya ibyorezo harimo icyorezo cya sida ndetse no guteza imbere ubuzima bw'abatishoboye cyane cyane kugira ngo babashe kwakisesinga serivisi z'ubuzima harimo na mituweli kugira ngo nabo bisange muri popirasiyo y'u rwanda
noneho duhereye ku ngaruka nk'uko nabivuze iki cyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyagize ingaruka mu buryo butandukanye duhereye kuri izo ngaruka izikomeye mwatubwiramo muri izi muri iki gihe aho cyane cyane mu byerekeranye n'ubuzima nk'uko mwari mubivuze kandi ariho ikiganiro kinibanda izo ngaruka zimwe n'izihe
murakoze cyane eugeni ingaruka ntizabuze kubera ntizabura kubera iki cyorezo cya covid nk'uko mubivuze tugarutse nko mu buzima hari nk'amatike tuba dufite yo kurwanya ubwandu bushya mu bo twita ki population ni aho ubwandu buba bwibakiye cyane kurusha abandi nka target group abagenerwabikorwa baba dufite harimo aba female sex workers Ah, harimo ba bakobwa bategereje imyaka makumyabiri n'ine batari bayirenza Ah, harimo aba msm izi zose ni gurupe muri kuri dufokasingaho mu kurwanya ubwandu bushya bwa sida igituntu ah, ndetse n'izindi ndwara zose zijyanirana nabyo Ah, ingaruka zabashije kugaragara ni uko aho covid itangiriye Ah, usanga uburyo ah, b'ababeneficiyeri bacu bari bifite cyane ko baba ba- bakwandura Ah, uburyo bitabiramo serivisi z'ubuzima ah, zagiye zigabanuka cyane Ah, naguha nk'urugero nko muri baba tuneseti wokazi tuba tuzinga kugira ngo tu- turwanye ubwandu bushya bwa sida Ah, usanga uburyo tubareseramo kwa muganga ah, baragiye bagabanuka cyane Ah, ikindi usanga n'uburyo nk'abo dukurikirana baba bari ku baba bari ku miti igabanya ah, ubwandu bwa sida usanga cyane cyane muri ba bakobwa n'ubundi baba sekiboka usanga ah, aba- aba- aba- abitabira serivisi yo kujya gufata imiti eh, hari aba- hari abagenda babona kuri randevu zabo ugasanga hari impamvu zitandukanye eh, eh, bitewe na covid ah, wenda yabuze na taransiporo imugeza ah, kuri santere de sante kubera Ah, wenda akazi ke katagenda neza kahagaritswe na kovide hari abavuga ko ah, ah, donc akazi kubera kagiye gahagarara ah, ibintu bya- byagiye bigira ibibazo bitandukanye ibyo ngibyo byose ku buryo nujya gufata imiti usanga rwose ah, ata- atanayifata neza kubera bya bibazo by'uko akazi ke wenda karahagaze Ah, kubona ibyo kurya eh, gavumenti irabitanga ariko hari n'igihe biba byamushiranye igihe cye kitaragera cyo kuba yabona ibindi izo challenges zose zizagenda zibura ah, kubera covid Yeah.
yego Eh, nk'uko mubivuze hari aba sex workers cyangwa se umuntu yavuga ni- indaya si ubwa mbere radiyo ijwi rya amerika igirana ikiganiro n'umuryango emuro mu byerekeranye n'ibikorwa byayo bitandukanye Ah, mu cy'ubuheruka twahaye umwanya abadamu n'abakobwa uyu muryango wafashije kuva mu buraya uburaya rero nk'uko mubivuze akaba- abo kaba abantu bashobora kubwanduriramo indwara zitandukanye harimo na sida ni intambwe ikomeye rero mwari mwabateje bamwe ah, babuvamo barengera ubuzima bwabo barengera n'ubwo abandi bashoboraga kuba bakwanduza icyo gihe batubwiraga intera bari bamaze kugeraho mu kwiteza imbere mu guteza imbere imiryango yabo none muratubwira muti "Ut- ah, utuzi twarahagaze hari abatashobora gufata imiti neza ubu noneho ni iki murimo gukora kugira ngo ibyo mm, in- ingamba zanyu intego zanyu mwari mwarashyizeho kugira ngo muba- mufashe abo bose bafite ibibazo byo kuba ba- ba- bahura n'ingorane zikomeye mu- mu- mubyifatamo gute ku- muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda kugira ngo mubabonere ibisubizo
Ah, ba- murakoze cyane Ah, uburyo tubyifatamo muri iki gihe n'ubundi za serivisi z'ubuzima ntizihagarara Ah, kuko buri gihembwe tuba dufite abo bita aba peer educators cyangga abakangurambaga b'urungano muri bo abo bose baba bafite amahugurwa ahagije ku buryo badufasha mu kurekera bagenzi babo mu mahotspot atandukanye kugira ngo za serivisi ntizahagaze Ah, nubwo zi- zakozwemo n'inkokora na covid ariko ntizahagaze Ah, na n'ubu turacyarekera abantu kwa muganga kugira ngo bamenye uko bahagaze Ah, kuko tura- tuba dufite target y'igihugu na- ntabwo ari u rwanda gusa yitwa global target Ah, iya mbere yari mirongo icyenda mirongo icyenda mirongo icyenda bivuze ngo ababana n'ubwandu babe babizi babizi ko babana nabwo ku kigero cya mirongo icyenda ku ijana Ah, mirongo icyenda ya kabiri ikaba yaravugaga kugira ngo ba bandi basanze bafite ubwandu babe bari ku miti ku kigero cya mirongo icyenda ku ijana ah, mirongo icyenda ya gatatu ba bandi bafata ya miti ah, virusi iba igabanuka mu buzima mu- mu- mu mubiri wabo iyo ni tageti igihugu cy'u rwanda cyagezeho mu bi- ubu i- serivisi zikaba zikomeza kugira ngo tugere kuri tageti noneho ya mirongo icyenda na gatanu mirongo icyenda na gatanu mirongo icyenda na gatanu Ah, eugenie nda- ndakumenyesha ko na n'ubu tuvugana aba ba bakangurambaga b'urungano barakora na n'ubu tuvugana bara bari bari gukora barekera abantu kugira ngo bamenye uko bahagaze bakorerwe sikiriningi ya ya eti hari izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntabwo ari sida gusa izo zose bazi- bakorerwa sikiriningi bagahabwa imiti Ah, hari ababyeyi ba- ba- bashobora gusaba abafite ubwandu icyo gihe nabyo bahabwa serivisi ya ituma wa mwana abyara ashobora kuvuka ari muzima i- eh, serivisi z'igituntu nacyo nazo ziracyakorwa family planning baboneza urubyaro nta kibazo Ah, ndetse na gbv ntabwo ijya ibura ah, nayo ah, abo bagene- aba bakangurambaga b'urungano nabo bafite uburyo bakoranamo na isange one stop center ndetse na polisi ah, kugira ngo izo kesi zagaragaye zikomeze zibe Ah, na n'ubu tuvugana ubu dukingirizo kira- turacyatwa- turacyatangwa ah, mu rugamba rwo kurwanya ubwandu bushya Ah, na- nakumenyesha ko mu madistrict atandukanye haba hari na kiyosike itanga utwo dukingirizo ku buntu ah, nta kiguzi umuntu atanze ariko nk'uko wari ubimbajije nasoza wenda ngana ku ku cyo tubikoraho kugira ngo izo challenge za- zatewe na kovide zigerageze kugabanuka hari ibyo ibyo twita group of saving and loan association twakoreye abo bagenerwabikorwa bacu Ah, bibafasha kugira ngo ba- bagurizanye hagati yabo Ah, mu by'ukuri barahura buri gihembwe Ah, buri kwezi hari amafaranga buri wese agenda atanga ku giti cye ni nk'ikimina Ah, icyo kimina buri gurupe ah, ugize ikibazo muri bo ashobora kuba bashobora kuba bamuguriza bamuguriza akaba yayagarura ashyizeho entero runaka buri buri tsinda riba ryarashyizeho bishobora kuvuga ati ah, urayagarura ushyizeho entere y'atatu ku ijana cyangwa atanu ku ijana bitewe mu by'ukuri n'icyiciro cy'u- cy'icyo cy'icyo cyiciro cyabo barimo bitewe n'ubushobozi bwabo izo gurupe rero nizo usanga ziri kudufasha muri iki gihe cya covid kugira ngo na ba bandi babura tike yo kujya gufata imiti ah, babashe kuba ba- bajya kuba bayibafasha babifashijwemo na ba bakangurambaga b'urungano Yeah.
Ah, uretse n'izo gurupe zabo ziba zaranabafashije kugira ngo bagire icyo bikorera hari aborora hari abahinga ah, ah, donc izo sitatisoyi zose ushobora no kuzi- bashobora no kuzikwibwiriza bo ubwabo ah, niba hari abo ushobora kuba wavugishaho Ah, Yego.
ibikorwa byabo ni byinshi bihari bibafasha kuba barwana ah, n'ubukene buba bwaratewe n'iki cyorezo cya covid 19 urakoze cyane jire mugisha rwose radiyo ijwi ry'amerika hano i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga ikiganiro uyu munsi kibanda ku buzima nk'uko rero wari ubivuze uvuga ku bakangurambaga b'urungano cyangwa se abagenerwabikorwa uyu munsi dufite amahirwe yo kuba dufite ku murongo wa telefone bamwe muri abo banyamuryango cyangwa se abagenerwabikorwa b'umuryango ihorere munyarwanda bari mu ntara zitandukanye z'u rwanda nk'uko nabivuze dutangira Ah, cyakora ntibifuje ko amazina yabo tuyatangaza turabyubahiriza nagira ngo twakire umwe atubwire muri makeya uko ikibazo gihagaze muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda n'ubwo mumaze kubidusobanuriraho eh, ku buryo ndetse burambuye twahera mu ruhango tukavugana na eh, n'umwe mu bagenerwabikorwa eh, b'uyu muryango imuro uratwumva mu ruhango Ye. U- nguhaye ikaze ku ijwi rya amerika watubwira muri makeya wowe wongera cyangwa se eh, hari ibyo u- wi- wifuza kuba wasangira n'abakunzi b'ijwi rya amerika mu bijyanye n'ingaruka iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ku bikorwa byanyu mu mu, mu, mu, mu bagenerwabikorwa b'uyu muryango ongera ijwi turakumva
hari icyo nabivugaho nta kibazo yego ariko wongera ijwi kugira ngo n'abandi bakumve tuguteze amatwi
icyo nabivugaho ingaruka z'icyorezo cya kovide zaba zaratugeze alo yego turakumva komeza
ingaruka navuga icyorezo cya kovide cyaba cyaragize cyaratu- cyaratugizeho Eh, mu by'ukuri umuntu yabashaga abantu babashaga kugenda bakisanzura hirya no hino bagashakisha ubuzima urabona ubuzima bw'ahantu hamwe buba bugoye kandi umuntu agomba kubaho ashakishije none ubu ngubu ku iki gihe bisigaye ari guma mu ntara cyangwa se guma mu rugo ku iki gihe abantu basigaye batinya abandi umuntu asigaye akureba akakubona muri icyo cyorezo byagize ingaruka bamwe na bamwe muri bagenzi bacu bafataga imiti barayihagarika kubera kubura icyo kurya ni ibintu byinshi byagiye bitugiraho ingaruka
mugisha aratubwiye ko hari z- uburyo abantu bashobora kugurizanya mu bimeze nk'ibimina hari aho ngaho iwanyu birashoboka cyangwa hari ikibazo kirimo
byarashobokaga kuko twagiraga rimwe mu cyumweru tugaterana tugaterana tukagira amafaranga tugenda dutangana twarangiza tukagenda duha umuntu agashakisha ikintu yaba yakora mu cyumweru twaterana tugaha umuntu agashakisha icyo akora ubu ufite ikibazo tugateranya tukamuha amafaranga agakemura ibibazo rwose nta kibazo cyari kirimo ibimina byo twarabikoraga neza ariko kubera iki cyorezo cya kovide cyabikomye mu nkokora umu- ibintu byo guterana ubona abantu baracitse intege si biki cyane nk'uko wenda eh, itsinda dufite ry'abantu wenda bageze nko muri magana arindwi ryose ariko ryaterana harimo abaza harimo abatazi umuntu akaza akanakubwira ati ese ko amafaranga uzi ko umuntu ayabona yakoze ubu ukaba ureba nta kintu cyerekeranye n'imirimo kigihari nayatanga gutya nawe ubona bakiyatanga ni ukwihambira bakizirika kugira ngo nabo bagire icyo wenda bageraho babashe kwiyishyurira wenda za mituweli abafite nk'abana biga babashe kuba babafasha gukora igihe niba afite umwana wiga aza mu kimina akavuga ati umwana rwose noneho bamwirukanye nungurize amafaranga njye kwishyurira umwana nzajya ngenda nizigama nizigama amafaranga nyishyure zose nta ni- byari bitubereye byiza byaradufashaga ariko si bikiri cyane nk'uko byari bimeze mbere
Eh, ubwo se iyo hagize muri icyo kibazo um, uriya muryango wanyu uwubatse nk'amafaranga yo kuba yatanga nko mu kimina barashobora kumufasha
umutwe badufasha hari igihe mu gihembwe tugira tugaterana wenda tukaba twabasha kubona n'iyo tike iyo twabonye iyo tike umuntu abasha kugira ibibazo bikeya akemura
ngiye turakomeza ubwo tubiganireho reka noneho tujye n'i nyamasheke eh, twumve na n'umwe mu bagenerwabikorwa baho Eh, atubwire ari w'umugabo ntabwo ndi buvuge amazina Eh, uratwumva
ndakumva neza Ye- nagira ngo nawe utubwire mu bijyanye n'iyi covid cumi n'icyenda hari ibikorwa mwari musanzwe mukora eh, nk'abateranankunga cyangwa se eh, abakangurambaga b'urungano Ubu mu- mubigenza gute ingorane mufite muri izihe
ya murakoze nk'uko mubivuze ndi umukangurambaga w'urungano epandemike cumi n'igihe kovide cumi n'icyenda ya- yatugizeho ingaruka mbere tugiterana duhuye mu nama y'abayobozi bacu bo muri imuro twarahuraga baka- bakaduha iby'abagenerwabikorwa bagenerwa urugero twahabwaga nk'i- ha- muri twebwe uko tungana twarabanje baturipimisha tuza gusanga muri twebwe harimo abafite ikibazo eh, cya sida icyo- cya- cya sida baripimisha dusanga bararwaye ubwo rero bahabwaga imiti nyuma yaho tuza gukora ah, icyo bita ikimina kugira ngo duhure muri twebwe noneho tujye tu- du- dufashanya hagati muri twebwe nuko twa- twakoze ikimina gitoya kuko tukize amahirwe y'uko baje kudusura abayobozi bo muri muro twegeranya amafaranga makeya mu kimina nuko ayo mafaranga twahabwaga twa- twaregeranaga bamwe muri twebwe tu- bakajya baremerana ibyo bita kuremerana ni ukuvuga ngo ufite ikibazo kurusha ibindi niwe twashoboraga kuremera bitewe n'uko twe twarakoze imishinga yo korora amatungo muri twe eh, amatungo magufiya harimo n'abagiye mu buhinzi bahinga eh, ubuhinzi bw'inyanya itomati noneho inyungu zivuyemo mu bazifite bamwe na bamwe twese tukegeranya tukaremera ubabaje mu nyungu twahawe mu- mu gishoro twese dufite twa- twabonye nuko noneho bamwe muri twebwe muri iki gihe cya pandemic covid cumi n'icyenda tugenda turemerana tukavuga tuti runaka arababaje niba hari ibintu icumi byungutse mu nyungu dufite akabihabwa akaba yagira uko akemura ibibazo by'ibanze afite na cyane ko tuba tuvuga ko uyu muryango ari umuryango udukunda dufatanya kugira ngo tugire ibyo duhindura mu bibazo by'ibanze baba- tuba dufite muri makeya dufashe gusobanukirwa neza ibyerekeranye no kuremera kuremera ni ukuvuga ko mu- mu- mukoresha inyungu mwungutse mugaha uwo nguwo ufite ubikeneye cyane byihutirwa cyangwa ni ukuvuga ko ah, yakusanijwe mu kimina muyamuhereza mbere ya- y'uwagombaga- y'uwari utahiwe
ni ukuvuga ngo muri twebwe hari igihe twenda ntere urugero ku bahinzi b'inyanya dufite abahinzi b'inyanya dufite bashobora kuba ari abahinzi bavuga bati twahinze duhereye ku gishoro ki- cy'amafaranga wenda ibihumbi mirongo itanu by'u rwanda noneho rero mu bihumbi mirongo itanu by'u rwanda inyanya zakera tukabona ibihumbi mirongo irindwi tukavuga tuti reka dufashe uyu muntu ubabaye ararwaye ararwaje tumuhe ibihumbi icumi abe abikemuza ibibazo by'ibanze afite yiyongera no- na- na- na sponsorship leta yabimuha noneho abe akemuza ibibazo bye icumi tukabyandika kuri we kugeza igihe bishoboka ko nawe yazayagarura mu kibindi
ye u- ubwo ni ukuvuga ko abantu ba- murimo mu- muri tuvuge nko mu- muri abo bakangurambaga murimo muri nk'abangahe
turi ijana
Ye, ijana murimo abakobwa n'abahungu cyangwa se abagore n'abagabo cyangwa mm, uruhande rumwe mwe- muhura muri abagabo gusa kugira ngo ibibazo byanyu mubikemure nk'abagabo abagore nabo bakaba bagize andi mahuriro yabo
yego biri separe ijana ni igice cy'abagabo
ijana ni igice cy'abagabo ariko n'aba- ni- n'igice cy'abagore murahura
igice cy'abagore ntiduhura ahubwo igice cy'abagore nacyo kiri ku ruhande ngira ngo baranari mu kiganiro twebwe duhura turi ijana turi igitsina gabo abagabo bakavuga ibibazo byabo bafite ah, ndetse noneho tukabi- tukabi- tukabi- tukabitsotsa bakajya ku ruhande bakavuga ati uyu nguyu niwe ufite ikibazo kiri piriyorite cyihutirwa tukavuga tuti niba hari ibihumbi icumi by'inyungu dufite nibyo turamusponsa- turamuha aka- akabyifashisha ariko tubizi ko twabimuhaye binaniye
ye reka twongere tugane ku- ku muyobozi kumwe mu bayobozi cyangwa se abashinzwe porogaramu muri gahunda ya emuro jire mugisha uracyatwumva
yego turabumva ye aba bavandimwe bafite ibibazo bitandukanye namwe ntimworohewe muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda ku ku- ku- kubabonera ibisubizo mu bibazo bafite ninde mwitabaza mwebwe iyo hagize ikibazo gikomeye ki- cyiza ki- kibareba kandi mubona koko byihutirwa kugira ngo mufa- mufashe ah, bariya bava- bagenerwabikorwa banyu
Ah, urakoze cyane eugeni Ah, mu bo twitabaza ah, wa mbere na mbere nta wundi ni guverinoma y'u rwanda Ah, kuko n'ibi bikorwa ba- ba- bose bari kukubwira dukorana nabo- mu nabo byo kurwanya ubwandu bushya bwa sida Ah, ni igikorwa cya leta bita national strategic plan y'igihugu Ah, yo kurwanya ubwandu bushya muri babandi nakubwiye ba key population bari key Ah, urumva ni beza gavumenti ofu rwanda niyo ya mbere yakwitabaza ibidufashamo Ah, muri national strategic plan ubu tumaze gukora implementinga irangirana na bibiri na makumyabiri ubu hari indi irekitended yo kugeza muri bibiri na makumyabiri na kane Ah, urumva ah, mu by'ukuri turacyari kumwe na guverinoma y'u rwanda ah, mu kudufasha ah, mu guteza imbere abaturage ndetse no ku no ku buzima harimo kurwanya indwara z'ibyorezo Ah, uretse na guverinoma y'u rwanda gusa hiyongeraho n'abandi baterankunga batandukanye Eugenie. Ah, nabo tubasha kubifashisha ah, kugira ngo babashe kudufasha nko kuri icyo bavuze cyo kubura imirire Ah, n'imoro nayo iba yaragerageje nayo gutanga ibiryo muri baba benefiteri bacu Ah, kuva covid yatangira tumaze kubitanga mu turere tugera muri dutatu Ah, ariko binakunze ah, twumva ubwo bushobozi bubonetse ah, bwiyongera ku bwa guverinoma y'u rwanda ndetse n'abandi baterankunga Ah, numva natwe twakomeza tukaba tukabempawaringa kugira ngo babone n'icyo cyo kurya bavuga kiri ikibazo cyane muri iki gihe cya covid Eh, ariko ah, iby'ubuzima byo numva byo nta cyabikomye mu nkokora Ah, kuko nakubwiye ko na n'ubu bikiri gukorwa Ah, yes Ye, reka tugane na mm, eh, i muhanga ndumva hari umwe mu bagenerwabikorwa b'umuryango wanyu Ah, nyuma nawe atubwire uko bihagaze muri iki gihe cyangwa se ingorane baba bafite
Alright.
uratwumva i muhanga I muhanga muratwumva
iki gihe cya kovide ntabwo biba byoroshye cyane ko haba hariho no kuguma mu rugo hano uyitora kumva
nari ndimo mbabwira ko ubu ngubu muri iki gihe biba bitoroshye ariko mbere byagendaga neza kubera yuko eh, tubifashijwemo n'ubuyobozi ndetse na imuro baba bashaka kudufasha mu buryo butandukanye
none ubu mubigenza gute Ah, aratubwira ko baratubwira ko mu by'ubuzima byo bikomeza hanyuma ah, ibindi Ubu bona ubuzima bibabangamiye burakomeza, cyane ni serivisi zo kwa muganga ziri gutangwa nk'uko byari bisanzwe Mm, kereka muri igihe cya lockdown mu bihe byashize nibwo byari bigoye cyane ariko nabwo serivisi zo kwa muganga zaratangwaga hari ikibazo cya kondo muri cyo cyari kigeze kubaho mhm, eh, ariko nyuma kiza gukemuka vuba na vuba mhm, hari n'ikibazo rero cy'imirire icyo gihe cyo muri lockdown mhm. Ni imiri- ninde wabagejejeho ibiribwa muri icyo gihe ah, cya lockdown mu- cyaguma mu rugo
kereka nk'ibyavuye mu karere bakabigenda babitangira mu midugudu
none ubwo Mm.
icyifuzo ni ikihe cyatuma murushaho ku- gutunganya ibikorwa byanyu mu bukangurambaga bw'u- bw'urungano
Eh, tuba twifuza yuko na hakongerwa ubushobozi kugira ngo nayimuro ibashe gukorera ah, mu ture- mu- wenda mu mirenge yacu y'akarere ka muhanga kubera ko i- ntabwo baba bari gukorera ahantu hose kugira ngo ubwo butumwa bujyanye ndetse no gukangurira kurwanya ubwandu bushya kugira ngo bukwire hose hanyuma ikindi ni uko n'abahari inyigisho zitangwa ariko nta gishoro kiba gihari baba bafite cyo kugira ngo babashe kuba bahindura n'ubuzima
Nge- ndagushimiye reka tujye ku murongo wa telefone twakire umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika uduhamagara wifuza kugira igitekerezo cyangwa se ikibazo abaza murenzi uratwumva murenzi turi kumwe telefoni ye igomba kuba yacitse reka mbaze noneho ah, Jules ah, um- uyu muvandimwe muhanga yaravuze ati twifuza ko imuro yabasha kubona ubushobozi bwo kuba yagera henshi ubu mukorera ha- ahangana iki muri ah, kano karere ka muhanga
Ah, ah, murakoze cyane Ah, mu by'ukuri muri iyi poroje y'ubuzima dukorana n'akarere ka muhanga ndetse na minisiteri y'ubuzima Ah, ah, niko ya proposite twarakoranye na minisante ndetse na rbc ariko nk'uko mbibabwiye yara- yarangiranye n'iyi anesikare ya bibiri na makumyabiri Ah, ariko ntabwo navuga ko birangiye Ah, na n'ubu ngubu turi guteganya ko twakomeza tuhakorera Ah, ubundi mu by'ukuri twakoreraga ahiganje ba ba ti population cyane Ah, usanga ari ari ibice byegereye umujyi cyane kuko ariho usanga ti population ahari bwa bwandu koko ubona bikwiye ko izi serivisi za zikeneye kuba zahaba kugira ngo zi- zihashye ubwo bwandu bushya Ah, ariko nk'uko abivuze hari hari ama area ya kure cyane mu cyaro Ah, tutari twabasha kuba twatangira kurukinga neza Eh, ariko muri izi piste bagiye gukurikiraho nitubasha gukomeza dukorana na ah, na minisante ndetse na rbc muri iyi poroje Ah, numva ko muri mapingi tuzakora naho ah, tuzabasha kuhagera kuko ah, iyi fisiko iyi- izo aktivite zacu zikaba zirangiye tubonye ko mu by'ukuri muri za area zo kure mu cyaro hari amahotspot yagiye agaragara Ah, so duteganya ko nitwongera gutangira kuhakorera ah, naho twazahagera tugakora mapping yaho kugira ngo mu by'ukuri ah, kipo- kipopulation y'akarere kose ah, tube tuyirikinga kandi babe ah, bazi uko bahagaze nk'uko nabibabwiye Ah, tuba- byose biba ari ukugira ngo turikinge za global target nk'uko nabibabwiye ah, mirongo icyenda mirongo icyenda twabashije kuyigeraho mu gihugu cy'u rwanda Ah, ubu ni mirongo icyenda na gatanu eh, itatu Ah, urumva ko nabo tutazabasiga muri mapingi nshyashya ah, tuzabasha gukora ah, mu karere ka muhanga Ah, kuko byagaragaye ko muri izo area za kure cyane naho hari amahosipoti agenda avuka Ah, kuko noneho nko muri iki gihe cya covid ah, navuga ko hotspot zabaye nyinshi kuko murabona nk'utubari twarafunze Ah, mu gufunga utubari hari aba- Ah, abakora amakosa navuga ko ari amakosa kuko bitemewe na na polisi irabihanira ugasanga nk'umuntu yikoreye akazi mu ru- akabari mu rugo iwe urumva deja ku kabari niba hahurira ba ba sefuka batanu icumi deja habaye hotspot Ah, urumva mbese iyi covid yagiye izana utuntu tw'utubazo twinshi ku buryo ah, mu by'ukuri nitwongera gutangira ah, ku buryo iki- ikizibandwaho cyane ah, ah, ni ukwidansifiya izindi hotspot nshyashya hagakorwa indi mapping kugira ngo ah, tubashe kuba twa- twahabi- twabageraho nabo bamenye uko bahagaze icyo gihe na ya target twihaye tubashe kuyigeraho Ah, ikindi nababwira ko ni uko ah, ah, uko gavumenti ofu rwanda target yayo ivuga ko muri bibiri na mirongo itatu ah, nta bwandu bushya bugomba kuba ah, bugaragara Ah, urumva ko rero kugira ngo tugere kuri iyi target ni uko izo area zose tugomba kuzigeraho tukaba twakora mapping Ah, nabyo navuga ko tutabyibagiwe nabyo biri mu bintu tugomba kwibandaho mu gihe ah, twongeye gutangira iyi fisiko yanshyashya Ah, numva izajya kurangira rwose Ah, izo area zose ziri ah, mu byaro hirya twabashije kugeramo nazo twazigezeho Ah, kuko nk'uko mbikubwiye hotspot zigenda zivuka umunsi ku munsi kandi na ba ba female sex workers ah, bamwe bagenda basaza haza abandi Ah, ubu ngubu hari n'ama icyo nababwira ni uko muri key population ntabwo ari ba ba sex worker gusa harimo n'aba adolescent girls and young women batagejeje imyaka makumyabiri n'ine Ah, imibare kwereka mu rwanda ko cyane dufite ah, abana bagenda ba- batwara inda batateganyije Ah, ugasanga aratwite ntabwo yujuje imyaka cumi n'umunani Ah, abo ngabo usanga nanone si bakwiye kwitabwaho nabo tubitaho cyane kugira ngo nabo batinde ingafu babaye aba sex worker urumva akazi ah, ko gukora karahari kenshi Ah, kandi turizeza abo babenefitire bacu ko ah, ibyo batugaragarije za challenge na rekomandasiyo zabo ah, twazibonye izo area zose tugomba kuzikavaringa kuko usangamo hotspot nshyashya kandi nibanzemo baba young girls cyane bategereje imyaka makumyabiri n'ine baba barahuye n'ibibazo ah, byo guterwa inda ah, bigatuma benda ingamba za sex workers Ah, mu by'ukuri navuga ko icyo nacyo tuzagikemura yego Eh, ibibazo bigenda bivuka ari nako bigomba kugenda bishakirwa umuti Ah, dusubire ku murongo wa telefone twakire erize uranyumva yego yego ndabumva yego urahagana hehe ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
Ah, twe duhagaze duhagaze muri kenya ni muri kenya Eh, yego urashaka gutanga igitekerezo cyangwa ikibazo
yego jewe ah, iwanjye n'ikibazo nobaba yego
yego nashaka mbaze ku byerekeye byerekeye korona Eh, ukuntu ukuntu dufate ndabiye ukuntu ibihugu byinshi byemera urukingo Mhm.
hakaba ku isi nzima rero hari nk'ibihugu bibiri bisigaye bitaremeza kwa- kwakira urwo rukingo rero nk'ama nk'amahinyu ibyo bihugu bibiri byoba byibonamo muri urwo rukingo nicyo kintu noba ntatahura neza
Oh, impamvu ibyo bihu- bifite impamvu zabo ibi- ibihugu bibiri bitari bya- byemera urukingo urabaza amahinyu Eh, ibyo bihugu bifite bituma bitakira urwo rukingo
yego Ah, ibyo rero ndumva ari igihu- ibihugu ubwabyo bya- byisubiriza ko hari byinshi cyane bituma batarwakira bamwe ntibarwemera abandi batinya ko rwango rwabatera indwara hari abatinya kuko rutari rutafatiwe umwanya munini cyane uhagije nk'izindi nkingo kugira ngo rusuzumwe ariko haba hari impamvu zitandukanye ibyo ari byo byose abaganga batubwira ko kwikingiza biruta kurekera aho ngaho ko n'utakwikingiza ubu ngubu bitavuga ko rwose atazarwara rero ndumva icyo twakora ari ugukurikiza inama z'abaganga hanyuma ibihugu ubwo nabyo birakurikira bizafata ibyemezo biboneye ku baturage babyo urakoze cyane
murakoze namwe sinzi niba jire hari icyo washobora wifuzaga kunyunganiraho kuri iki kibazo cy'uyu muvandimwe
eugeni urakoze cyane nanjye ndumva ntacyo namwunganiraho kuko kuri kuri kote y'u rwanda ahubwo twarazibuze tuzibonye rwose byaba ari byiza ndumva aho ntacyo nabimwunganiraho wenda ubwo yazabaza abaturuka muri ibyo bihugu avuze bihakana ariko twebwe iwacu nta kibazo abantu barikingiza ahubwo zibaye nyinshi byaba byiza bikaboneka bihagije sinzi yenda umuntu yanamuremara agatsima ko ni na kimwe muri ibyo bihugu asa nkaho yavuga nubwo atabitunze agatoki ariko hari igihugu tuzi neza ko cyari cyaranze kitashyigikiye inkingo ariko bigenda bihinduka gahoro gahoro kirimo kiragenda gitangira kuzisaba ku mugani wawe zibonetse ari nyinshi byaba ari byo byiza kurushaho byaba ari byo byiza kugira ngo ubuzima mu by'ukuri busubire ku murongo
ese nk'amwe hari amahirwe mufite yo kuba mwabonera mwashakira abantu inkingo tuvuge nk'aba bakangurambaga b'urungano abantu bafite bari muri ziriya kategori mwavugaga ziba zugarijwe kurusha izindi hari uburyo mushobora kubona inkingo zo kuba bazifata mu sinavuga mu ba mbere kuko zamaze gutangwa ariko ku buryo byaborohera kuzigeraho bitewe n'uko bashobora kuba bafite ibyago byo kuba bakwandura kurusha abandi
yego murakoze mu by'ukuri mu gihugu cyacu natwe inkingo nk'uko bivuze byagatangiye gutangwa ariko hari ibyiciro byahereweho nk'aba abantu bafite imyaka y'ubu bakuze cyane guhera imyaka mirongo itandatu kuzamura hari abakora mu bigo by'ubuzima mu bigo by'ubuzima harimo za centre de sante hopitale za districte harimo buri buri mudugudu ugiye ufite n'abo bita aba community health workers bariya bita abajyanama b'ubuzima abo nabo bari mu bantu bakingiwe kandi ugasanga noneho n'aba batuye duketa bacu b'imishinga itandukanye aho nk'uko nabikubwiye byose tuba tweperense nka mativiti ya gavumenti of rwanda twatanzemo rekomandasiyo y'uko n'abo batuye ediketa cyangwa abo bakangurambaga b'urungano nabo kuko badufasha cyane mu kuricinga ba bantu bo ku ma hotipoti babarekera kwa muganga utabashije gufata imiti bayimufatira bayimushyira cyangwa se randevu yo kwa muganga bakamufasha akagera kwa muganga mu by'ukuri ni abantu nabo navuga ko bakora mu by'ubuzima twatangiye rekomandasiyo ko nabo mu by'ukuri babasha kuba babashyira muri purayiveti gurupe kandi yarakiriwe ubu ukaba tuba ko nabo mu zindi ngingo zaboneka nabo baherwaho bakaba bakibukwa bakazihabwa ko nabo barafasha cyane muri izo aktivite zikora kuko badufasha kugera ku bandi cyane aho muganga atabasha kuba yatakaza intege kumureba ugasanga uwo mukangurambaga w'urumuri niwe wahageze urumva ko nabo mu by'ukuri nabo ni abantu bakwiye kwitabwaho iyo rekomandasiyo twarayitanze kandi dufite icyizere ko izashyirwa mu bikorwa
yego ku murongo wa telefone radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima dufite esitashe wifuza kubaza cyangwa gutanga igitekerezo esitashe uranyumva
yego ndabumva cyane ye urahagana he
ni ngahe bujumbura ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nabaza mutumire yego
izo ngaruka zo zagize ikigo ishyirahamwe ryo ngaho mu rwanda ibibazo zateje icyo cyorezo ni ingaruka muri rusange ni ingaruka ebyiri akabazo ka kabiri banza usubiremo ikibazo ingaruka cyawe zigira abasirikare.
Eustache subiramo ikibazo cyawe neza
Eh, nabaza ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo n'iryo shyirahamwe muri rusange ni izihe hanyuma bazozikemura gute kugira ngo ibintu bisubire ku murongo ikintu cy'ibibazo sise bibiri murakoze
I- eh, iki- hanyuma wari uvuze n'ikindi
Eh?
wari uvuze ko afite ikindi- ikindi kibazo
Eh, ibibazo eh, ibibazo nagiye kubaza nabaza ingaruka zatewe n'icyo n'icyo cyorezo muri iryo shyirahamwe hanyuma n'ukuntu bizakemuka ukuntu Murakoze.
zizakemuka Okay, urakoze cyane ndumva asa nkaho yari yabivuze wari ko yakubwira muri makeya reka muhe umwanya Eh, jine murakoze, murakoze.
murakoze cyane Ah, navuga ko nko ku ru- nko ku ruhande rwa imuro ah, kuri side ya covid ah, ni ikibazo gikomeye ku isi yose murabizi ariko nko mu bikorwa byacu navuga ko iby'ubuzima ah, biracyakorwa kuko ah, biri prioritaire ntabwo amafaruma ama ibigo nderabuzima byafunga cyangwa hopitali ngo zifunge ibyo byo birakorwa ariko ugasanga nko mu bindi bikorwa tuba dufite harimo nko tra- nka training ubona abaperedikateri buri kota hari ukuntu tubatrayininga cyangwa tukafata n'abapiya babo n'abagenerwabikorwa tuga- tukaba twahuza nk'ijana ah, tukabahugura uburyo bakoresha agakingirizo uburyo birinda malariya so, tu- ibi- ibintu byose by'ubuzima ikijyanye na training navuga ko cyahagaze ko murabizi ko ah, nta bantu bemerewe guhura inama ntabwo zemewe ngo abantu bahure ah, bakore meeting navuga ko ari nkayo challenge twabashije gukora ku kijyanye guhura nayo nka training zahagaze cyangwa community outreach handi ushobora guhuza abantu benshi baga- bakumva ubutumwa nko mu makinamico urumva ni ibintu bikurura abantu kandi umuntu akahava amenye ibintu byinshi yari ate- yari- atarazi urumva ibyo bintu bihuza abantu benshi mu by'ukuri byarahagaze kandi ari ibintu bidufasha kugeza ubutumwa bwihuse kandi bukagera ku bantu benshi urebye uretse ibyo ibindi byo birakomeza ah, uretse n'ibyo bibiri mvuze ibindi byo ni sawa ah, nta kibazo biracyaba Mm. hari ubwo muteganya se kuba mwakorera ubwo bu- tuvuge ubukangurambaga nk'ibyo muvuga byo kuba mwagira nk'amateatre mukaba mwabikorera nk'ahantu nko hanze hano baratubwira ngo i- i- ibikorwa byinshi bikorewe hanze byaba ari byiza kurusha kubikorera mu nzu imbere mukajya nk'ahantu hagutse mushobora kwakira itsinda ri- ritari rinini cyane ariko mushobora gu- kuba mwasobanurira kandi mukabasobanurira bari hanze mu buryo bashobora guhana intera Ah, Eugenie, ah, nda- ndabyumva cyane ah, kuko n'ibyo byo guhagarika inama nkubwira ah, ni ibyemezo bishyashya nabyo ntabwo biri ah, bi- bi- bifite periyodi ingana na- na- n'ibyumweru bibiri Ah, bivuze ko nyuma y'ibyumweru bibiri covid niba yagabanutse bashobora kongera gutu- kwemerera abantu bagaterana bipimishije bose bazi uko bahagaze ko nta covid bafite Ah, mu by'ukuri nyuma y'izi two weeks baduhaye zo kubihagarika ah, covid iramutse igabanutse ntago ah, bizabuza ko rwose twongera kubikora tukaba twanabikorera hanze ahari umwuka ariko ubu ngubu for these two weeks Ah, ni ingamba zi- zi- zi- bafashe kuko ah, covid iri hejuru cyane ariko ndahamya ko ah, izi tuwisi nizishira yagabanutse bizongera bikomorerwe nta kibazo ariko navuga ko n'ubu ngubu tugerageza kubikora ku maradiyo Ah, navuga ko na n'ubu ngubu rwose uri kutwumva iyo yose arahava Ah, hari icyo yumvise Eugene ariko ntabwo ndi muri ntabwo ndi muri advertising ariko ah, navuga ko n'uwumvise ikiganiro mu by'ukuri ah, arahava hari icyo yumvise Ah, ni nayo mpamvu rero tugerageza gukorana n'ibi- n'ibitangazamakuru nk'uko tu- mwatwemeye tukaba twakorana ikiganiro uyu munsi Ah, na radiyo zo mu rwanda na televiziyo ah, tugerageza kubicishaho kugira ngo ba bandi bari mu rugo babirebe banabyumvire mu rugo aho aho bari n'ibi bijyana bi- bisaba kubikinga abaturage benshi Ah, numva ari ubwo buryo turi gukoreshamo ubu ngubu muri iki gihe ariko after these two weeks ah, numva ingamba nizihinduka n'ubundi nka training z'abantu mirongo itatu ah, zizaba zakomorewe ku buryo n'abo bafite ediketa training zabagenewe cyangwa abasitekodazi b'akarere nazo zabasha kuba zakomeza twipimishije abantu bazi uko bahagaze yego twakire na didiye didiye ndabunda ye urahagana he
yewe ndi mu burundi mu- mu gisagara cya rumonge mu ntara ya rumonge nyine ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
yewe mu bisanzwe mm, mfite igitekerezo
yego Alo?
gitanga yego turakumva
eh, mfite igitekerezo
tuguteze amatwi
ndabumva neza ariko twebwe turakumva didiye ushatse- wavuga
aho ndi harugwa mu bwinshi sindabumva neza numva hasamirana cyane none se ni abana bakuri iruhande ariko barimo kuvuga twebwe hano turakumva didiye ndumva hari ikibazo kwa didiye reka tube dusubiye gatoya nyamasheke Um, tu- twumve i- i- inama cyangwa se niba hari um, i- igitekerezo mu- mu- umwe mu bagenerwabikorwa w'umugabo ko turi kumwe n'umugore n'umugabo w'umugabo atubwire icyo yumva ya- yifuza cyangwa se atekereza ko cyafasha uh, kugira ngo ibikorwa byabo birusheho kugenda neza muri kino gihe cya kovide uratwumva turya amasheke Muda- Halo?
Eh, uwo mudamu wowe uratwumva umugabo ntatwumva twibwirire icyo wumva Mm.
cyafasha
murakoze cyane mbanje kubashimira kuri uyu mwanya muba mwaduhaye kugira ngo tubabwire ibyifuzo byacu murakoze cyane namwe mwakoze hano kwitaba ikiganiro nyamasheke hano nyamasheke natwe twagize izo mbogamizi zo guhura n'iki cyorezo cya kovide twarakoraga abanyamuryango ba- barakoraga bakizigama bakagurizanya amafaranga amafaranga bagiye bizigama bakayagurizanya bamwe bashinga utubari none utubari turafunze urumva ni imbogamizi zabayemo abandi bacuruza mu isoko abandi nyine bagiye baciriritse bo hasi kuko ibyiciro biba bitandukanye nabo ntabwo byoroshye imbogamizi rero ni nyinshi cyane twagiye duhura nazo ariko tugerageza nanone no kuzikuramo kuko ntabwo twaheranwa nazo none mu byifuzo numva mfite nifuza ko ihorere munyarwanda tugize umugisha w'uko twakomezanya kubera byinshi cyane bagiye badufasha batwigisha muri ibyo byo kwizigama twatangiye kwizigama ariko ihorere munyarwanda ije niyo mpamvu rero tugize umugisha ihorere munyarwanda ikagumaho tukagumana byarushaho kuzaba byiza n'iyi kovide iramutse igabanyije uyu murenge ifite baduhaye ibyumweru bibiri byo kuba tugumye mu karere wenda hari igihe twazahura tukongera tu- bakadufasha kwigisha abantu bacu kwa muganga tujyayo nubwo kujyayo nyine bigoye ntabwo kuhahurira ari benshi ntabwo bikunda twebwe twakunda kujyayo turi benshi ariko ubu ntabwo biri gushoboka kubera iki cyorezo hari kujya hajyayo gake bishoboka ariko nanone ntabwo babura kujyayo ubwo rero mu byifuzo byacu imana idufashije tugakomeza kwirinda iyi kovide tukazabona twongeye ku- kwisanzura no kwidagadura n'abandi bari bafite imbogamizi z'ibimina wenda bikongera bigasubiraho nubwo bamwe nyine babikomeje abandi bikagenda bihagarara imana yabitugiriye neza
Eh, urakoze cyane dusubire ku murongo wa telefone twakire bateri febure turi kumwe
uri kumwe Mm, bateri iracyari febure
iracyari febo ngitegereje iki noneho kovide ubanza arayihubuye ndafite iyo nayo yabigizemo uruhare
Nuko, twibwirire tubwire igitekerezo cyawe cyangwa icyifuzo wari ufite wifuza kugeza ku batwumva
ariko iryo shyirahamwe no mu no- rigiye rifite n'ibyicaro mu turere no mu no mu mirenge
yego uretse ah, uretse ndagu- nda- hari ikindi wifuza kubaza cyangwa muha umwanya ahita agusubiza
Mm, bizanira amahitamo mubaza n'ikintu
yego jile
yesi patrice bro urakoze cyane ku kibazo cyawe imuro ifite igicaro gikuru mu mujyi wa kigali ariko tukaba tugira izindi ofisi ntoya mu turere tubiri hari ofisi tugira rubavu ari naho aho tugira n'ibikorwa by'abagenerwabikorwa bacu bamwe biga kudoda bafite ama ofisi y'imuro yabafashijemo mu gutangiza ubu baradoda bakiteza imbere hano hantu ni muri ni mu karere ka rusizi naho tugeraho small office twakoreragamo naho n'ababenefiteri bacu ndumva ari eshatu gusa dufite mu rwanda
batari febure niba hari ikindi kibazo wifuzaga gutanga urebye ni country office y'i kigali ibikorwa byacu bikorerwa muri rubavu harimo n'iby'ubudozi n'iki muhanga naho tugira ibindi bikorwa nuko wenda atabasobanuriye wa mubenefiteri mwahamagaye ariko tugira ibikorwa by'ababenefiteri bacu barahinga bafite ibishanga bafite ibyuzi by'amafi bararoba amafi ku buryo n'iyo umuntu aciye mu majyepfo arahagarara akabaguraho imboga urumva ibyo byose ni aho hantu hatatu hose tugiye tuhafite ibikorwa
batari febure uranyuzwe abanza ngo telefoni ye yavuyeho reka noneho twakire Louis Michel uratwumva Louis Michel uratwumva nawe sinzi ikibazo kivutse ntabwo arimo kutwumva mbaze ku buhanga bw'ibyuma Louis Michel muramufite bari bambwiye ko Louis Michel ahamagaye ubwo nagira ngo muhe umwanya nawe atange igitekerezo cyangwa se ikibazo mu kanya jure mwatubwiraga ko muteganya kuba mwajya hirya no hino mwazagera mu bice byinshi aho mutari musanzwe mugera mukurikije uko ikibazo kizaba hagenda havuka ikibazo mukishakira igisubizo ni ukuvuga ko mwifuza kuzajya mu rwanda hose mwifuza kuba mwahakorera
yego yego cyane rwose eugeni ubushobozi bwiyongereye ku kigero gifatika ntabwo twakavaringa disitirigiti imwe ebyiri eshatu gusa numva igihugu cyose twakigeramo eveni ubushobozi bwiyongereye twakavaringa igihugu cyose kuko birashoboka cyane ariko ntabwo bivuze ko aho tutari bidahari turi imwe muri oruganayizesheni zibikora mu gihugu bivuze niba turi aha n'abandi bari hano igihugu kiri kavadi nta kibazo serivisi zose barazakisesinga ariko nka imuro tubasha kuhakisesinga aho dufitiye ubushobozi ariko bwiyongereye hose twahagera ahashoboka hose
bambwiye ngo Louis Michel agarutse ku murongo reka tumuhe umwanya Louis Michel ndabumva ijeni twari tukubuze sinzi aho wari ugiye
ndabumva ntabwo ubu ngubu neza yeee ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite akabazo ngira ngo mbaze murenzi ni umuyobozi wa imfuro ni mugisha
yavuze kuri bariya hajemo abantu bita ba sekisi wokazi nagira ngo mubaze muri kiriya gihe igihe muri cumi n'icyenda ya kabiri uzi ko bahagaritse imirimo igahagarara neza neza ariko abantu batungwaga n'umurimo bagize gute bafashe biyemeje ku buryo bazajya babaha icyo kurya ibyo bintu byarabaye none ubu bintu byongeye byagenze nabi namubazaga niba ari abantu ba sekisi wokazi ko ari umurimo ubatunze ibintu kugeza ubu bikaba bimeze nabi ndahamya rwose ko batanakingiye kandi niyo baba bakingiye uzi ko abantu mbese nta kuntu bawe bakorera ku buryo bihangana bakaba bahagaze bagatanga ko bongera gusubira ku mirimo wabo bakaba babashakiye ikintu baba babonye kiba kibatunze muri iyo minsi ntabwo tuzi igihe byamara urabona iravuza ubuhuzi ariko bakaba bahagazeho gatoya bakabashakira ikintu cyo kubatunga ni ikintu babazaga murenzi murakoze cyane eugenie
mugisha musubiza urakoze cyane louis michel arakoze cyane ku gitekerezo cyiza cyane atanze ibyo ni ibintu twatekerejeho natwe ariko kubwira umuntu ngo abe ahagaze ikibazo gikomeye ahubwo ubwo icyo gihe ahita hinkurudingamo n'abakiriya babo kuko urumva ntabwo aribo biryamana hagati yabo ahubwo nasaba wenda ahubwo nabo abakiriya babo ese mwaba birashoboka ko mwahagarara kubakenera iyo serivisi mubakeneraho birashoboka ko mushobora kuba mwayihagarika ikibazo ni gutyo kimeze baba sekitoka barahari ariko ntabwo biryamana hagati yabo ahubwo ni ikintu twakarebye na na ya genero population kuko ba bakobwa baryamana na ya genero population ese genero population ni twagerageza ya serivisi twakeneragaho kuri ba bakobwa tukaba tuyiretse kuko numva icyo gihe babakiriya babo baramutse bagize ubwo bushake bwo kudakenera ya serivisi bakenera kuri ba bakobwa n'aba bakobwa bajya barya bya bindi bahawe ku murenge cyangwa munyarwanda yabazaniye ariko mu gihe babakiriya bagikenera ya serivisi kuri ba bakobwa numva bigoye kugira ngo ba bakobwa babe babima ya serivisi numva ari gutyo biteye
buri wese ni ukuba yakwisuzuma ku giti cye n'abo bajya gushaka izo serivisi nyine bakifata kuri wowe n'uwo utanze igitekerezo yakiheraho na bagenzi be ya serivisi dukenera kuri ba bakobwa tukaba tuyihagaritse muri iki gihe icyo gihe nabo bakobwa bivuze ko batari bubone wa mukiriya batabonye wa mukiriya ararya bya bindi bya biryo yakuye ku murenge cyangwa yakuye mu murima we mu karima k'igikoni mu rugo cyangwa se ibyihorere munyarwanda cyangwa indi miryango yamuhaye icyo gihe ubuzima bukomeza ariko mu gihe abakiriya bagihari bagikeneye iyo serivisi numva nabo kubabwira ngo bareke kuyitanga bitapfa gukunda
reka tubaze na umwe mu bakangurambaga b'urungano turi kumwe muhanga tubwire icyo wabivugaho iki
ikintu nshobora kubivugaho ni uko nyine iyo muri lockdown nyine ikibazo kiba gikomeye cyane byaragaragaye mu gihe cyashize aho benshi bamwe babashije gutaha ndetse bagataha n'amaguru kubera ko ibyo kurya byari byabaye bikeya byari byabuze rero biba bikomeye cyane ntabwo biba byoroshye ndetse ugashyiraho n'ibikoresho by'isuku ukibaza ndetse n'abafite abana ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane
hanyuma reka tu ijambo rya nyuma ubwo tureba uw'inyamasheke nawe mudamu w'inyamasheke nawe tubwire muri make cyane amasegonda make cyane we icyo abitekerezaho kuri icyo kibazo twavugagaho cy'aba sekisi wakazi
murakoze cyane ngewe ndumva uwo muntu atanze igitekerezo cyiza koko ni na cyiza ariko se nyine arumva we byashoboka ntabwo byashoboka none se ubwo ko iyo serivisi ntago na na bosi wacu umugisha ko avuze ko iyo serivisi itahagarara kandi ko n'uwo mutware nawe abizi ko iyo serivisi itahagarara niba itahagarara ntabwo batubwira ngo ntitubireke ntabwo twabireka ahubwo twabikora twirinda kuko ibyo baduha nubwo baduha byinshi tukaba tubibitse mu nzu ariko ari buze akanya k'iyo serivisi niba iriya serivisi idashobora guhagarara ntabwo bavuga ngo ntituyihagarike ibyo ntabwo byashoboka ahubwo twayikora twirinda yakatubwira ati nimuyikore mwirinda kovide ariko kuvuga ngo nihagarare kandi nawe mu kanya ari buri buze kunkenera ko ntabwo byakunda turaza tubikora twirinda kugira ngo turinde nyine n'abadusanga ahubwo n'abaza badusanga nabo bajye baza nabo birinze baranirinze niko navuga ndabona amasogonda urakoze cyane ndabona amasogonda y'ikiganiro twari twateguye arangiye hasigaye amasogonda make cyane yo gusoza ubwo tuzongera buriya tubigaruke ndumva ikibazo cy'igihari ndabashimiye cyane jure mugisha umukuru wa porogaramu muri umuryango imuro ndashimira abakangurambaga b'urungano tuganiriye muri uyu mwanya nshimira n'abaduhamagaye bakaduha inama n'ibitekerezo n'abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma ndabashimiye harimo fasire gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze